my people, no be small tin o oh. hmm e don happen again wetin Yabo ojo talk about her daughter say her daughter must marry before age twenty-five. e don happen o oh. something don finally play my people hi guys welcome back to another urges guys how you all doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people not be small you know today's video na about Iyabo Ojo daughter hmm, no be small you know all i know say Iyabo Ojo don fair talk say our own daughter will oh, say e no go say her stay say make she no marry at the age of uh, eh, 25 make 25 say wetin her daughter they do till the age of 25 no be small tin o hmm my people, not be small oh. hmm news don't reach our side though, because the video they all over the social media say the bobo wey be say iyabo ojo daughter they talk say they be bestie wey they call her menu oluwa my people, not be small oh. hmm dis one not be bestie o oh. sotey the bestie go surprise iyabo ojo daughter People come they talk say this one not be bestie bestie wey be say come they kiss iyabo ojo daughter for face my people, not be small you know. hmm People come dey talk say ah yabo ojo wetin you talk na happen so dis one wey be say yabo ojo don fail let us know for social media say hello The people say make dem come o oh, say make dem understand say her own daughter oh, no go dey her own no go dey say she never marry at the age of twenty 25 wetin she dey do People come dey talk say no give your daughter no pressure your daughter let your daughter marry the time wey be say she like why because say you dey talk because say you quick marry but as you quick marry you comot for inside the marriage now why you con dey put marriage for your daughter neck say twenty five, twenty five years old make she never marry e no possible hmm because why she sef quick marry so that as she quick marry her children sef quick grow but people no be small thing, o oh. hmm now this baba wey dem dey call eni e con call yabo ojo say yabo ojo come make we surprise your your daughter and this bobo no carry any of your other friend except except the manager wey dem gather do wetin surprise this yabo Joe daughter for dem gather surprise yabo Joe daughter hmm now people come dey talk say e get not the way they play because dis one wey be say yabo Joe daughter post am for instagram come dey let us dey understand say This one is just what they call now. They just be bestie, bestie. Now they be their friend. Friend. This one not be friend again. No, because many people come they talk say, ah, which kind of bestie be that one? You know, see uh, other other guy we go make friend with. Why be say na Yabo Joe daughter come they call bestie, bestie. Get what they play, my people. Hmm. Many people talk say now, the baba wey be say Yabo Joe say make he make her daughter marry. Now be that one who say as we they talk so they don't do mommy more. Eh? They don do mommy more my people no be small thing, Mm. because the way Yabo Jote they do we sure say Yabo ojo like the bobo because the bobo sef <laughs> a lot of people still know and too not be say na one kind bad person or you know fit they fit each other but people the reason say Yabo ojo daughter the way Yabo Jote they handle the thing be say Yabo Ojo dey feel say because she quit born, her daughter self must quit born, which e no work like that. Okay, the way she quit born now, wey be say she enter marriage, uh, she never too wise like that. At the end of the day, she can't come up for inside the marriage. So take the experience which she experienced the time of that marriage self. She still keep the talk about am where the pain of her heart. Just that if she dey see her children, she will come to forget the pain because why? She don't finally make am say that one way happen to am is just a stepping stone say na just a way to get blessed now she dey tok say her daughter too must marry early say her daughter must marry early say e no possible make that her daughter be twenty five years old and e never still marry now a lot of people come dey reason say yabo ojo This one wey be say yabo ojo go surprise her wey be say him and di bobo plan make dem surprise yabo ojo daughter so na be say yabo jordan this bobo yabo jordan know say something they play between her daughter and this bobo we know say her daughter no be small picking again say if fit dey go out but my people, i go like make una go watch this video make I see the video of Yabo ojo Yabo ojo daughter where Yabo ojo daughter and the new bobo eh dem dey togeda wey di bobo come tell iyabo ojo say make e come join am make dem surprise di daughter my people, make una go watch the video make una see the video make una see say something dey play say this one no be just besti besti o dis one na another thing. so make una go watch the video for there if you no be God. power, it is not by might. Mama has so good. The light. you know be God, oh, mama. Eh, you are a protocol breaker. You speak the truth about the country. You tackle corruption. You set the fire. You make yourself available to help the needy. Mama SOJ, Mama happy birthday to you. Happy birthday to you. You shall live long. To be the fruit of your labor. To witness many more years. No evil will befall you. No weapon formed against you shall prosper. Why the God? Why the God? My people, àṣẹ̀dá I don't watch the video The truth of it be say if the bobo dey okay for am and also the mama see say ah this bobo e get better handwork <laughs> eh? and just the way iyabo ojo daughter self, you know she still hardworking girl on her own so if the girl like am the bobo like am too e good but me i feel say mm, make dem still let am at least make dem still put little bit time because Iyabo Ojo are still young we not say many young girls They will be say they go dey 23 years old They don't marry but at the end of the day wetin dey end am so we just pray say make dem still give each other time at least because it e good the way yabo Ojo talk say make her daughter marry before 25 say 25 years old her daughter no fit dey say she never marry say okay why her daughter go dey friend person wey the person never even pay bride price at the age of 25 years old wetin dem come dey do together if e no lead to marriage say nothing like wasting of time say her daughter no go fit dey for inside relationship of wasting make dem dey waste each other time a lot of people really comment that time say Iyabo Ojo whether e dey pressure the girl that time say e dey pressure am say e no make sense make Iyabo Ojo dey pressure her daughter by telling her that age twenty five she don suppose off market she no suppose to dey dey market again say her daughter don suppose to settle down say e no make sense make her daughter dey for twenty five years old The con dey tok say na date na go dey date person say she no pray that kind prayer we know say uh, every parent dey get their own prayer for their children but people wey be say dem dey close to yabo some of her fans so Hey, many pipo wey bash and not be only people wey be seen dem be haters or dem no bad with yabo ojo dey do no many of them just us say make e yabo ojo leave her daughter make e no pressure and make e no go fall for the hand of wrong person make e no go see end up say e dey husband as e come see waka comot which we no pray like that for her we just wish say hey eh, she get her own better man so it is good say yabo ojo want make her daughter marry at the age of uh, before 25 but make she take am easy with make she take am easy with on on her daughter because if her daughter come the reason say ah, my mama talk say 25 i must bring husband and that is day 24 if you no come ready to settle that be the bobon wey she dey friend no ready to settle down or you know say this person no be the right person at the end of the day you can't go can't go do wetin can't go for a put just to please her mama so i believe say her daughter sef even if she still young at least she she don't grow to understand say her own happiness matter say she need to do the right thing instead of tomorrow she will come the thought saying na i marry because i wan please my mama because of age eh, my must make her marry before age 25 that is why i decided to talk say eh, i won't just settle down my people, now the video now on una new watch finish so una see wetin happen for inside the video alright my people i would like to end the video for you. make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that una no go miss any latest just wey i dey upload una bye bye till i come una next time bye guys see you guys for my next video bye guys.